turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika mwiriwe n'ikaze mu makuru yo kuri uno umugoroba n'amakuru mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika mu gihugu c'u burundi ibarabara nyanza lak rumonge rimaze imyaka cumi n'ibiri ritanguye kubakwa ariko gushika ino saha ntirirahera hari ico bitwaye abadandaza barikoresha nka kano tuvuye nk'inyanza laki tuja aha mu kigwena urashaka kurondera nk'imodoka ati nkeneye imodoka njanira umuzigo mu kigwena ntama akakubaza ufise ibinganisha mfise binibi niyo yangu imodoka yanje yoca yononekara kubera ryo barabara uyu ni faustin bucumi arangurira inzoga adandaza inyanza laka muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho abanyagihugu bo mu ntara ya kivu ya ruguru barenga ibihumbi baracanacana ko bahunga abarwanyi ba m23 bahasesekaye ibihugu vya afurika y'epfo na ukraine vyaraye bikoranye ibiganiro bigamije kuvana mu nzira icuka kibi gifise imizi mu ntambara y'uburusiya na ukraine dusubiye gato muri afurika kenya yatanze akaruhuko gihutihuti ni kugira ngo haterwe ibiti imiliyaridi cumi na zitanu ano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye arimwo ay'ubutungane mu karere k'ibiyaga binini ni mu kanya isase mubane natwe nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika reka duhere ku vyerekeye imigenderanire y'ibihugu leta ya afurika y'epfo yaraye yakiriye abategetsi ba ukraine mu biganiro vyabereye ku murwa mukuru wa politike pretoria ni ibiganiro bigamije kuvanaho icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri fidel niyongabo arabandanya ino nkuru
leta ya perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa yagumye yanka kwiyamiriza ibitero vy'uburusiya muri Ukraine ikaba yagumye ivuga ko ataruhande ihengamiye ko mu ntambara hagati y'ivyo bihugu bibiri umugambi uri ku butegetsi muri afurika y'epfo ANC na leta y'ico gihugu vyaranebaguwe ku migenderanire ikomeye bifitaniye n'uburusiya kuva ico gihugu giteye Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu gihe ingwano yari kibandanya muri Ukraine afurika y'epfo yaratunganije imyimenyerezo ya gisirikare yakoreye hamwe n'uburusiya ico gihe yavuze ko izokomeza kurushiriza gukorana n'igihugu c'uburusiya mu myimenyerezo ya gisirikare mu kwezi kwa gatandatu Ramaphosa yarayoboye umugwi w'abategetsi b'ibihugu vyo muri afurika mu rugendo mu burusiya na ukraine aho bari bajanye ubutumwa bwerekeye amahoro umushikiranganji ajejwe imigenderanire mpuzamakungu wa afurika y'epfo na lady pandor yaratangaje ko ico arico gihe Ramaphosa yagiranye ubucuti na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Lady Pandor yarahaye ikiganiro abamenyesha makuru inyuma yuko abonanye n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmitro Kubela ku mugwa mukuru wa politike Pretoria na Lady Pandor agira ati We confirmed that uh, officials from South Africa twaremeje ko abategetsi ba afurika y'epfo bagize uruhara rwiza mu biganiro ku mugambi w'amahoro muri ukraine twarashikirije imigambi ukraine yashize imbere mu ntumbero yo gushika ku mahoro azorama
umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa ukraine dimitro kubela yatangaje ko ibiganiro yagiranye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire mpuzamakungu wa afurika y'epfo na lady pando vyari vyerekeye ibibazo bitari bike vyagenze neza cane dimitro kubela agira ati
muri iki gihe ukraine na afurika y'epfo byatangiye umubano mushya hagati y'ibihugu byombi ni umubano ushingiye ku byifuzo byerekeye amahoro umutekano n'iterambere afurika y'epfo na ukraine bisangiye muri uyu mwaka perezida zelenski na perezida ramaphosa bakomeje umubano hagati y'ibihugu byabo baganiriye ku buryo bakomeza muri iyo nzira
dimitro kubela yatangaje ko Ukraine izokora ibishoboka vyose kugira ikomeze kurushiriza imigenderanire yayo n'umugabane wa Afrika. Yavuze ko Ukraine impande zayo ku mugabane wa Afrika. Yatangaje ko Afrika y'Epfo ari igihugu gikomeye cyane ko imigenderanire myiza hagati yaco n'igihugu ciwe ishobora kugirira akamaro umugabane wose wa Afrika.
Fidel urakoze ucubandaniriza muri Somalia aho leta y'ico gihugu yashizeho ibihe bigoye ni nyuma y'imvura y'isegenya yahitanye abantu baba ba cumi na batanu isenyura amazu ibomora amabarabara n'ibiraro
abakozi bajejwe gutabara baragerageje gushikira abantu bagera ku bihumbi bibiri n'amajana ane bafatiwe mu myuzure y'amazi yatewe n'imvura y'isegenya mu gice ca Luke kiri mu ntara ya Jubaland iri mu bumanuko bwa Somalia. Amashirahamwe ajejwe gutabara yatangaje ko imvura y'isegenya n'imyuzure vyateye vyahitanye abantu batari munsi ya mirongo itatu. Ababarizwa mu bihumbi n'ibihumbi barava mu zabo mu bihugu vya Kenya na Somalia. Amina Mohamed ni umwe mu bari mw'ikambi y'abavuye mu vyabo. Amina Mohamed agira ati
twaje tuva mu ntara ya lowe shabel twaje ngaha aho imvura igwa ijoro n'umunsi ni ikibazo gikomeye cyane turasinzikaye duke twari dufise twaratwawe n'imvura muri iki gitondo nashoboye kuronka icyayi cyo guha abana turakeneye imfashanyo mu maguru masha
Imvura y'isegenya muri Somalia ibaye inyuma y'imyaka ine yikwirikiranya y'uruzuba ntangere. Mu gihugu kibanyi ca Kenya ku munsi wa mbere ishyirahamwe rijeje gutabara imbabare Croix Rouge yaratangaje ko igitigiri c'abapfuye cageze kuri 15 kuva imvura y'isegenya itanguye kugwa ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye.
Fidel Nyongabo urakenuye tuve muri Somalia duca tuja muri Kenya igihugu catangaje umunsi w'akaruhuko mu gihugu utari witeze n'umunsi uzoba wahariwe isekeza ryo gutera ibiti imiliyaridi cumi na zitanu Oriane itanga ishaka umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Kithure Kindiki yabitangaje ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter ivyo bibaye nyuma y'inama yayobowe na Perezida William Ruto mu biro vy'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze muri iki gihe amashamba yo muri kenya arimwo ibiti ku rugero rw'ibice indwi ku ijana ariko leta yarategekanije uburyo bungana n'imiliyoni mirongo umunani z'amadolari y'amanyamerika yo kuvyongereza ku bice birenga cumi ku ijana muri uno mwaka ibiti birarungika bikanabika imyuka ya gaz carbone imwe mu myuka mibi ituma haba ihindagurika ry'ibihe rizanana ubushuhe guca ibiti bituma iryo hindagurika ry'ibihe riba mu buryo bwihuta Ivyo rero biratuma ibiti bidakura neza ngo bihagarike iyo myuka. Ivyo rero bica bituma haba uguturira ibindi biti bikurikizwa no kurungika iyindi myuka mibi myinshi ya gaz carbone mu kirere. Ubushikiranganji bwa Kenya bujejwe ibidukikije ihindagurika ry'ibihe hamwe n'amashamba bumenyesha ko buzotanga imbuto muri ico gikorwa kidasanzwe buvuga ko leta yahagurukiye mu gushira mu ngiro ibyo yiyemeje bijyanye no gutorera umuti ihindagurika ry'ibihe
inkuru yindi yo hanze mbere ko duhava tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu avuga ko igihugu ciwe kiriko kiriyumvira guhagarika mu kiringo gitoya ibikorwa vyaco vya gisirikare ni kugira ngo imfashanyo zishobore gushika mu ntara ya gaza abo mu murwi wa hamas wagize imbohe nabo barekurwe naho biruko netanyahu avuga ko israel itikoza amasezerano yo guhagarika ingwano imazemo ukwezi n'umurwi wa hamas fideni yongabo aragarutse kuduhido n'ido ino nkuru mu kiganiro yahaye televiziyo yo muri amerika abc news netanyahu yavuze ko israel izorangura amabanga yereke umutekano muri rusange mu ntara ya gaza mu kiringo atatomoye neza aho kizorangirira yavuze ko ari mu ntumbero yo gushika ku mugambi bihaye wo gutuza ubutagisubira inyuma umugwi hamas benjamin netanyahu agira ati well, nta masezerano yo guhagarika ingwano azohaba mu ntaragaza abagizwe imbohe batabanje kurekurwa ku vyerekeye agahingwe ko mu kingo gitoyi twarabikoze imbere yaho nibaza ko tuzoraba uko ibintu bizoba vyifashe kugira turekurire imfashanyo kwinjira mu ntaragaza abagizwe imbohe nabo barekurwe yamara sinibaza ko amasezerano yo guhagarika ingwano azohaba nibaza ko ivyo bishobora kugiramira urugamba turimwo n'utwigoro two gukora ibishobotse byose kugira ngo abagizwe imbohe barekurwe ikintu cyonyine barwanyi umurwi hamas bumva ni inguvu za gisirikare turiko turakoresha muri iki gihe
ibiro vya perezida wa amerika ku munsi wa mbere vyaratangaje ko perezida joe biden n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu baganiye kuri telefoni vyerekeye umugambi wo guhagarika ingwano mu kiringo gitoyi kugira biha akaryo abasivile mu ntara ya gaza ko kuva mu bice ingwano iriko iberamwo hazoba kandi ari mu ntumbero yo gufasha mu gikorwa co gushikiriza imfashanyo abasivile bazikeneye no kwohereza umugambi wo kurekura abagizwe imbohe
barakoze bagenzi bacu ku makuru hirya nino ku isi baduteguriye baheka baheje kudushikiriza yo mumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com iradiyo mukunda yanyu iri kuri facebook instagram na x dukoresha izina rya voa radiyo yacu muhaje murahasanga amakuru yaba muri videwo canke mu mafoto mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu by'ubutungane mu rwanda aho ku muhinga mu buno munsi kuwa kabiri umucamanza muri sentare y'ibanze ya nyarugenge kigali mu rwanda yategetse kumenyesha amakuru jean paul nkundineza afungwa by'agategekanyo mu kiringo c'ukwezi imbere y'uko urubanza rwiwe ruburanishwa mu mizwi mu mizi jean paul yagirizwa ivyaha bine vyo gutukana mu ruhame no gutangaza amakuru y'ibihuha eric bagira ubusa yari mu rukiko ni icyemezo umucamanza yasomye yaba jean paul nkundineza n'abamwunganira mu mategeko batari mu rukiko hagaragaye abavandimwe buregwa n'uruhande rw'ubushinjacyaha ruburana n'umunyamakuru nkundineza mu gufata icyemezo uyu mucamanza yasobanuye ko amaze gusuzuma uko imiburanire ku mpande zombi yagenze mu iburanisha riheruka asanga hari impamvu zikomeye zituma akekaho nkundineza icyaha cyo gukwiza ibihuha ashingira ku magambo uregwa yatambukije avuga ko jori mutesi ari we wagombaga gukurikiranwaho ibyaha ishimwe dihedone yahamijwe n'urukiko rukuru jori mutesi yatsindiye kuba nyampinga w'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu diyedone ishimwe uzwi nka prince kidi niwe wari ushinzwe gutegura ayo marushanwa ya nyampinga w'u rwanda urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge ruvuga ko rusanga kuba nkundi neza n'abamwunganira bavuga ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu rwanda rmc rwarakemuye iki kibazo bitari mu bushobozi bw'urwo rwego kuko atari urukiko urukiko rukavuga ko ahubwo urwo rwego hari ishyirahamwe ryashyizweho mu kugenzura imirimo y'itangazamakuru urukiko rwisunze ikiganiro urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwagiranye n'umunyamakuru nkundi neza rumugira inama ko mu gihe yaramuka ahohotewe n'undi muntu utari umunyamakuru yakwitabaza urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib umucamanza akavuga ko bisobanuye ko nawe mu gihe yagira undi yahohotera yamurega muri urwo rwego kuko abanyarwanda bareshya imbere y'amategeko umucamanza yavuze ko kuba jean paul nkundi neza mu biganiro yateguraga yaragiye avugamo amazina y'abatangabuhamya bo mu rubanza rwa prince kid nyamara barahawe amazina y'amahimbano kubw'umutekano wabo bituma mukekaho icyaha cyo kubahohotera hari amagambo urukiko ruvuga ko uregwa yagiye atangaza avuga kuri nyampinga w'u rwanda ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ko ari akagome mafiya n'andi atasubirwamo kenshi kuri radiyo ari zimwe mu mpamvu zikomeye zituma urukiko rumukekaho kumuhohotera izindi mvugo urukiko ruvuga ko uyu munyamakuru yakoresheje mu biganiro bye nk'aho yagize ati umutego mutindi ushibukana nyirawo ubwabyo urukiko ruvuga ko bitaba impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gukoresha ibikangisho rusobanura ko ibyagezweho mu iperereza bidahagije kuri iki cyaha rwavuze kandi ko rusanga hari impamvu zikomeye zituma umunyamakuru nkundi neza akekwaho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha gutukana mu ruhame no guhohotera uwatanze amakuru ku byaha mu isesengura rwakoze urukiko ruvuga ko ibyaha nkundi neza akurikiranyweho yatangiye kubikora mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri rugaheraho rwanzura ko kumukurikirana hari muri gereza aribwo buryo bwonyine bwatuma ibyaha akekwaho bihagarara ntakomeze kubikora ruvuga ko ifungwa ry'agateganyo ry'umunyamakuru nkundi neza ryaba undi mwanya mwiza wo gutuma adashyira igitutu ku batangabuhamya nyuma y'iryo sesengura urukiko rwategetse ko nkundi neza afungwa by'agateganyo muri gereza mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mbere y'urubanza mu mizi rwibukije ko uruhande ruregwa rugifite iminsi itanu yo kujuririra icyemezo igihe rwaba rutanyuzwe umunyamategeko jean paul ibambe wunganira umunyamakuru nkundi neza yabwiye ijwi rya amerika ko bishoboka ko bazajurira iki cyemezo nk'uruhande rwunganira jean paul twasabaga ko arekurwa kuko twabonaga nta mpamvu zikomeye zituma akurikiranwaho ibyaha akekwaho ariko tukanavuga ngo ziramutse zinahari kuko amategeko abyemera urukiko rushobora gutegeka ibindi agomba kubahiriza ariko agakurikiranwa adafunze ntabwo rero ariko urukiko rwabibonye ku byaha bitatu muri bine bakekaho nkeka ko rero nitumara kuvugana nawe harakurikiraho kureba niba twajurira kubera ko mwene ibi byemezo biba bifite iminsi itanu yo kuba byajuririrwa dutegereje ko tubona kopi y'ijijuma ubwo ni incarubanza hanyuma tukavugana nawe tumaze kureba icyo urukiko rwashingiyeho kuko ntabwo wajurira utagaragaza ibyo unenga ku cyemezo cy'urukiko ubushinjacyaha burega umunyamakuru jean paul nkundi neza ibyaha byo gutukana mu ruhame guhohotera uwatanze amakuru ku byaha gukoresha ibikangisho no gutangaza amakuru y'ibihuha bikomoka ku biganiro yatambutsaga ku miyoboro ya youtube 3d tv plus na jaras tv n'ahandi nkundi neza ariyongera ku bandi banyamakuru bane bafunzwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe babanjirijwe na teoneste nsengimana umuyobozi wa umubavu com na umubavu tv diedone niyonsenga uzwi cyane nka cyuma hasani umuyobozi wa ishema tv fidel uzaba akiriho gakire wari umuyobozi w'ikinyamakuru ishema akaza gutangaza ko yinjiye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho teogene manirakiza umuyobozi wa ukwezi media group ndetse na jean paul nkundineza wari umukozi kuri 3d tv plus ukuyeho uzaba akiriho gakire abandi banyamakuru bane basigaye bahuriye ku kuba barakoreraga itangazamakuru cyane ku muyoboro wa youtube eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali Eric Bagirusa urakoze mu tungane mu Burundi naho ino nkuru ivunaguye uno musi kwa kabiri urubanza rwa Anangiyo Munyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu rwabandanije kumvirizwa mu mizi ni mwibohero rikuru rya Gitega aho General Bunyoni apfungiwe kuva mu kwezi kwindwi uno mwaka hejuru y'icaha co gutuka umukuru w'igihugu no gushaka kumugandagura yagirijwe uno musi yongeye ko ikindi caha co gutesha ubumuntu umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yamusubiriye humvirijwe kandi abapolisi babiri bunyoni yari yasabye ejo kuwa mbere ko boza kumusurira ku vyerekeye icaha co gutunga ibirwanisho adafitiye uruhusha urubanza rukazobandanya mw'idonido ejo kuwa gatatu ino nkuru rero mu buryo burambuye ijwi rya amerika turaza kwigarukako makuru yacu y'ejo mu gitondo ariko mu kurindira mushobora kugira ico muyivuze ko kuri facebook yacu ariyo voa radio yacu tumira amate gato hanyuma duce tubandaniriza mu ibarabara rya nyanza rake rumonge mu burundi ibarabara nyanzarake rumonge ryo mu gihugu c'uburundi rimaze imyaka cumi n'ibiri ritanguye kubakwa ariko bwera ino saha ntirirahera abakoresha iryo barabara bavuga ko imodoka zabo zononwa n'ibinogo biri muri iryo barabara babibwiye abakunzi b'ijwi rya amerika murumva rero ko babivuze muri no nkuru mugiye gusomerwa na tiarive ndayishimiye ari kigali mu rwanda ibikorwa byo gusanura iryo barabara ringana n'ibirometero mirongo itanu na bibiri byatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe byugurugwa icese kwa cumi na rimwe z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri inyuma yaho haribonekeje amamashini mu ibarabara atanguye kurikora ariko mu nyuma ntawasubiye kuyabona ikizokumenyesha ko hari ibikorwa biriko birategurwa ni kambi y'abashinwa iri mu kigwena n'aho bategurira ikariyeri mu rubindi inyanzara ku bijanye n'ububi bw'ibarabara nta kirahinduka ibarabara ririmwo ibinogo ubuho imvura yatasuye byuzura amazi abagendesha imodoka bakagumana imyidogo ibarabara nyanzarake rumonge ryubakwa n'ishirahamwe ry'abashinwa ryitwa ciko ku mfashanyo yatanzwe n'ibihugu by'abarabu ingana n'imiliyaridi hafi mirongo umunani n'imwe n'amajana atanu mu kiringo c'amezi mirongo ibiri nane ikiringo gisa n'icarangiye kandi ibikorwa nyezina bitaratangura ku wa cumi na rimwe z'ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri wahoze ari umushikiranganji wa mbere arenga iyome bunyoni yaragize urugendo rw'akazi agiye kuraba ibituma ibikorwa bidatangura inyuma y'indwi zibiri umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere nawe yarasubiye arashika inyanzarake kuraba iby'iryo barabara aho hose kwari kugira ngo ibikorwa bitangure kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umushikiranganji w'ibikorwa bya leta yaramenyesheje ko icahora kizibiye itangurwa ry'ibikorwa cavuye mu nzira naco kwari ugusinya amasezerano yo kongera imiliyaridi cumi n'umunani z'amarundi ku mahera yari ategekanijwe mu masezerano y'ubwa mbere none kuva ico gihe gushika ubu ibikorwa bigeze he ibarabara rimeze gute yego bitezwa kuba ribiko amashimo atezwa kuba menshi ampisi imodoka zigashishikara gushaya zinyerera ibaba rivanye akaryo rimeze cage umwanya munini rivanye kubera ibaba riribi n'imodoka zatutse irapfa ubu uyivura nayo imaze kugwa ibarabara ryononekaye cyane imaze kononekara ubu n'amarotire amaraso urabona naho ajya ko bariko barahindagura amaraso kubera iki aguma ahimbagurika kubera ibyo binogo biri kuguma bibandanya abunguruza abantu bakoresheje imodoka bo mu rumonge n'imakamba bemeza ko urugendo bokoze mu isaha imwe ubu barukora mu masaha atatu masabo idi twamusanze aho ariko akoresha imodoka inyanzarake urabona nk'ubu kuva barikoze twava ngaha no gusika mu rumonge nk'isaha n'inusu cyangwa utevye amasaha abiri ubu n'amasaha atatu ko ubu ntunyaruka kubera iki ibyo bintu by'ibinogonogo biriko biragaruka mu ibarabara abafata ingendo hari aho bashwanira abagendesha izo modoka ko bariko baraba birabacerereza kuko baba badashobora kwiruka cane ibinogo biri muri iryo barabara bituma imodoka zipfa kenshi nk'uko byemezwa n'uyu mufasha w'ugendesha imodoka kabura hasani mu bisanzwe urugendo nyanza turumonge rero ubu turacererwa kubera bivanye n'ibarabara ukuntu ataburiri simate ifite ibinogo ampisi bo imodoka sisipasiyo zirahera bo ampisi amapine imodoka mu minsi mike ibiza yatanguye kuba nabi kuvugana n'abakiriya no kuvuga ingenzi ntabwo babyakira neza ubwo bubi bw'iryo barabara butuma hari imiduga ihakwepa igaca mu ijenda harehare kurusha guca mu rumonge ugiye bujumbura oh santaye mu bigo harimo abashwana me urumva abantu ntibabyakira cyo kimwe ampisi harimo abo usanga bihuta ariko urumva bivanye n'ukuntu ibarabara ari bibi tugenda buke buke ampisi bagenda ba baracekagurika inshuro zituma benshi muri bo harimo abatanguza barakwepa bagaca ruguru bucumi fosite afise akabare mu kigwena inzoga akaba zirangurira inyanza rake hari aho abura ukugenda zishikana mu kigwena asanzwe akorera urabona ibarabara ryacu nyanza rake rumonge ibarabara ryahononekaye cyane kandi ibarabara ririmo ibinogo byinshi nk'iyo tugiye kurangura imodoka urashobora kuyibura nk'akararo tuvuye nk'inyanza rake tujya aha mu kigwena urashobora kurondera nk'imodoka ati nkeneye imodoka njyanira umuzigo mu kigwena nta mpaka kubaza ufise ibinganisha mfise ibi n'ibi n'iyo yangwa imodoka yanje yoca yononekara kubera iryo barabara bene imodoka zica muri iryo barabara bama bazikoresheje kuko ibyuma bazishirako bitamara kabiri uwagendesha imodoka yunguruza abantu ati niyo baheza gukora iryo barabara bazohungukira byinshi kabura hasani iyo bamara kurikora twebwe akaruso n'inyungu tuzoba turonse bya bindi tuguma dukoma induru by'amarotire tuzoba bigize bigabanutse kuko tuzoba turiko turaca ahantu hameze neza ariko ubu tukiriko turaca ahantu hameze nabi tuguma dukomera induru rimwe amarotire abafata ingendo bava rumonge baja nyanzarake nabo bahaca bafise ubwoba kubera shiko yari yatanguye gukora iryo barabara bagaca bahagarika hari ibice bimwe bimwe ibarabara ryaciye ryaga bigatuma imodoka yegera cane cyane inkengera za tanganyika aho ni mu duce twa rubindi na mvugo urwo rugendo kubera ibinogo biri mu ibarabara abahaca bashika barushe muri utwo duce twa rubindi na mvugo haramaze kubera amasanganya abiri aho imodoka zaguye muri tanganyika bivuye ku ibarabara ryaga basaba ko ibarabara ryosanurwa vuba mu bushikiranganji bujejwe inyubako za leta basigura ko kuba hatarashika ishirahamwe rizogenzura iyubakwa ry'iryo barabara aribyo byatebeje gusanura ibarabara rya nyanzarake rumonge mu ntango z'umugambi ibikorwa byagenzurwa n'ishamwe aruko kobuko ryari rirongowe n'umunyakoweti uwo nawe ntiyihuta gutera umukono ku bikenewe byotuma ibikorwa bibandanya vuba mu nyuma iryo shamwe ryahavuye rihagarikwa barondera irindi iryo rikorera mu ngata ubu nayo ryo rindi rizogenzura ibikorwa ryarabonetse ariko ntirirahabwa ibisabwa byose kugira rije ku kivi
Thierry ndayishimiye arakoze kuri no nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatikanije n'abanywanyi bo mu Burundi ahejeje kudusomera namwebwe murashobora kugira uruhara mu biganiro vyacu arico mushaka ko tubabwira muri mu Burundi ahadashika abamenyesha makuru bacu muri kino gihe murashobora kuturungikira ubutumwa bwacu kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu igoma n'ahandi muri Kivu ya ruguru muri Republika Demokarasi ya Kongo ijwi rya Amerika turi kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com
yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika
muri repubulika ya demokarasi ya kongo ingabo za monusco kuva ejo zaratanguye gufata ibirindiro mu duce tuberamwo imirwano hagati y'ingabo za leta frdc n'umugwi wa m23 n'ibikorwa bigamije kubuza uwo mugwi gufata ibisagara vyo mu buseruko bwa kongo amakuru ava muri kongo yemeza ko abanyagihugu bo mu ntara ya kivu ya ruguru n'ubwo buruko barenga ibihumbi bariko baracanacana ko bahunga abarwanyi ba m23 bamaze gushika muri ako karere ibiharuro vy'abamaze guteshwa zabo n'intambara muri repubulika ya demokarasi ya kongo kugera ino saha bigeze ku miliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana icenda muri abo umuriyoni umwe bahunze ingwano ya M23 inkuru irambuye na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma ikipe y'abanyamakuru b'ibiro ntaramakuru by'ubufaransa afp iherutse kujya mu burasirazuba bwa kongo kureba uko abaturage batuye hafi y'urugamba rw'ingabo za kongo na M23 babayeho abo banyamakuru baje gufatwa n'imirwano mu murenge wa bambo bahungana n'abaturage igihe ibisasu bya rutura bya M makumyabiri na gatatu byagwagaho mu masaa sita z'amanywa abantu bose bakuye imishwaro abagore abana abasirikare n'abapolisi buri wese ahungira kure gushobotse yanga gufatwa n'imirwano y'izo nyeshyamba ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp byarebye amavidewo yafashwe mu kwezi kwa cumi na za drone z'ingabo za monusco zishinzwe kubahiriza umutekano mu burasirazuba bwa congo maze babona abasirikare benshi ivuga ko ari ab'u rwanda bashoreranye bikoreye intwaro bagana mu majyepfo y'umurenge wa bambo ababikurikiranira hafi mu muryango w'abibumbye bemeza ko zari ingabo z'u rwanda zije gushyigikira inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu kuva mu mpera z'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango w'ibihugu by'uburayi byakomeje gusaba u rwanda kureka gutera inkunga m makumyabiri na gatatu ariko leta y'u rwanda yakomeje kuvuga ko nta ihuriye n'iyo ntambara kandi ko nta ngabo zayo ziri muri congo mu ntangiriro z'iki cyumweru departema ya leta ya amerika yatangaje ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga anthony blinken yavuganye na perezida paul kagame w'u rwanda na felix tshisekedi wa congo baganiriye ku kibazo cy'umutekano gihangayikishije abaturage bo ku mupaka w'ibihugu byombi bihuriyeho minisitiri blinken yabasabye gushyira imbere inzira ya diporomasi ku bibazo bishyamiranyije ibihugu byombi kandi asaba abayobozi bombi gufata ingamba zituma ituze rigaruka no gukura ingabo ku mupaka umutwe wa M23 ufite inkomoko mu mitwe y'inyeshyamba zagiye zisimburana kuva mu mpera z'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda mu burasirazuba bwa Congo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu inyeshyamba za M23 zaratsinzwe ku rugamba maze zihungira mu Rwanda no muri Uganda zihamara imyaka igera ku icumi mu mpera z'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe abarwanyi ba M23 bongeye gufata intwaro basaba ubutegetsi bw'i Kinshasa kubahiriza amasezerano yagengaga gusubira mu buzima bwa gisivili bwabo ariko uko amezi yagiye yicuma ari nako bagwiza ibirindiro bahinduye imvugo bavuga ko barwanira kurengera abatutsi bo muri congo ariko raporo nyinshi zo muri onu zemeza ko imvugo ziri mu rwango n'ibikorwa byo guhohotera abatutsi muri repubulika ya demokarasi ya congo byiyongereye uko m makumyabiri na gatatu yoboye imirwano bamwe mu baturage bo mu murenge wa bambo bavuga ko batazibagirwa ukuntu m makumyabiri na gatatu icyobora ibitero yishe abagera ku ijana na mirongo irindwi n'umwe ikisheshe nk'uko amaraporo ya onu abihamya abishwe icyo gihe cyane cyane bari abasore n'abagabo m makumyabiri na gatatu yavugaga ko bafata intwaro bakayirwanya m makumyabiri na gatatu ivuga ko yizimba mu gace ka bambo na kisheshe kuko ari indiri karande y'ingabo za fdlr umutwe bavuga ko washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yo mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane nubwo guverinoma ya kongo ihakana ko nta bufatanye ifitanye na fdlr mu murenge wa bambo abantu bemeza ko bababonanye bafatanya urunana n'ingabo za kongo ndetse n'izindi mitwe izo ngabo zifashisha umwe mu basirikare ba kongo ibambo yavuze ko abo ba fdlr ari abahanga mu kugusha mu mutego inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu m makumyabiri na gatatu yavuye mu birindiro yari yarigaruriye iguma mu birometero makumyabiri mu birindiro byinshi muri ako karere ushyizemo n'agace ka goma imirwano yahise ihosha mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi imirwano yarubuye abantu barenga ibihumbi magana abiri bavanwa mu byabo indege n'intwaro z'imizinga by'ingabo za kongo byongera kumvikana mu karere ka goma aho abasirikare ba kongo bari batewe inkunga n'abatoza baturutse mu burayi leta ya kongo yahaye akazi umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira oem watangaje ko repubulika ya demokarasi ya kongo yaciye umuhigo w'umubare w'abavuye mu byabo ubu akaba ari miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana cyenda muri abo miliyoni imwe ikaba yaratewe n'intambara ya M23 umwe mu basirikare wagenzuraga ibyangombwa ku muhanda uva ibambo mbere y'igitero cya M23 we yagaragaje burakara ati baradutereranye hano ati aho bigeze guverinoma igomba kutubwira niba yaratereranye uburasirazuba bw'igihugu bityo byatuma nta bandi basirikare bajya gupfira akamama
Geoffrey Mutagoma urakoze dosiye yose yerekeye ivya Republika ya Demokarasi ya Kongo umutekano muke ubandanye kuvuga mu bice bitandukanye vy'ico gihugu nico amakungu yagiye aravuga ku vyerekeye uwo mutekano muke mushobora kubisanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ayo makuru kandi turabashirako kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika akaba ari nongaha duce dusozerera amakuru y'uno mugoroba mwakoze kudutega amatwi yari diana ninahazwe nariko ndabashikiriza no makuru y'ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ndi muri studio indwi mu buhinga bw'ibyuma twe dufatikanije na nadia taha be na enjeniyeri bari kumwe tubifurize ijoro ryiza mu banki no mu byanyu muraraharyana ahataryana harara umwansi n'ubwo ibiganiro byacu tuba tubigarukije ngaha gato turabandanya kuri facebook ariyo